bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari jyewe edi rwema mwari kumwe mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe
wavukiye ku muhima usanga mutarabakire
Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo yacu iracyari ku ngingo yo kwimura abaturage mu Rwanda mu mitungo yabo kubw'ibikorwa by'inyungu rusange mu cyumweru gishize twabagejejeho iby'amarira n'amaganya y'abatuye n'abari batuye i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro bamaze imyaka ine batarahabwa ingurane ikwiye ku mitungo yabo kandi yarabaruwe numvise ko bamwe byabayobeye nyuma yo kubura ayo bacira n'ayo bamira bagahitamo gusubira gushinga amahema yabo mu matongo maze bikarangira bahakubitiwe ndetse bakanafungwa dutegura iki kiganiro barafunguwe ariko ubutegetsi bwite bwa leta bufatanyije n'inzego z'umutekano nyuma y'ibyo ntibwatereye agati mu ryinyo ku wa gatatu w'iki cyumweru hari ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwa cumi na kumwe ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buri kumwe na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu n'inzego z'umutekano bwegereye abagomba kwimurwa maze bagirana ibiganiro porofeseri anastasi shyaka utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yise ko bigamije kubwizanya ukuri kuri iki kibazo nibyo kiganiro dusangira ijambo cyubakiyeho izingiro ry'iki kibazo ni umushinga wo kwimura abaturage babarirwa mu miryango isaga igihumbi magana atanu watangiye mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi utegeka buri wese kubakirwa inzu maze bihera aho ubwumvikane buba buke na n'ubu muri ibyo biganiro byabereye mu ruhame nyarutarama birimo ibice bibiri hari benshi badakozwa ibyo kwimuka batabonye ingurane ikwiye n'abandi babiri bagaragaje ubushake bwo kujya mu nzu zibubakirwa mu kagari ka busanza ya kanombe byose bigamije kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali dutegura iki kiganiro ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bwabaruraga imiryango mu mirongo ine n'umunani ngo ishobora kwimuka mu cyumweru kimwe igihe izindi nzu zitaruzura abaturage bariko mu butegetsi ko bushaka kubatwarira mu kivunge aho kugira ngo bwubahirize ibiteganywa n'amategeko mu kubimura nabwo se bwemera ko buhonyora amategeko kandi aribwo bwagombye kuyubaha ntuve ku nyakiramajwi yawe iki kibazo cyo kwimura abatuye nyarutarama nubwo ariho cyasakuje kuruta ahandi byashoboka ko wenda abahatuye bashikamye ku burenganzira bwabo kuruta ahandi si umwihariko wa kigali isura rusange ku rwego rw'igihugu turayisanga mu bushakashatsi bwashyizwe ahabona muri uyu mwaka na komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda iyo komisiyo ivuga ko mu turere cumi na dutanu tw'igihugu yakoreye ubushakashatsi ku basaga ibihumbi cumi na bitatu yabonye ko makumyabiri n'icyenda ku ijana babarirwa imitungo yabo ariko ntibishyurwe mu gihe abandi mirongo ine na barindwi ku ijana nabo bahabwa ingurane idakwiye turaza kumva ingaruka bigira ku bagomba kwimuka n'icyo iyo komisiyo isaba ababishinzwe ubu tubagezaho iki kiganiro hari abandi bakomeje kutwandikira batubwira ko mu majyaruguru y'u rwanda i musanze hari abatangiye kurira yo kwarika mu kinigi kubera ngo baturanye n'imwe muri hoteli abo nabo barategekwa kubisa iyo hoteli kandi ngo babona bitubahirije amategeko cyo kimwe n'ahandi mu gihugu kigendera ku mategeko mbahaye ikaze mu kiganiro mbanza kubumvisha bwana godefure karamuzi utegeka umurenge wa remera atanga isura rusange ya nyarutarama nyakubahwa minisitiri w'igihugu ubonye isuku rusange hari isuku nkeya bagira ngo n'umuturage kuva ku rugo rwe ajya ku rundi ah, n'ejo bundi mu gihe cyaguma mu rugo no gutanga ibiribwa byari bigoye yewe no gutanga amabwiriza yo kwirinda twakoreshaga drone kugira ngo abaturage kuko kuhagera ari abayobozi ari abaturage muri rusange kwegerana byari ikibazo- ni ikibazo gikomeye cyane ibyo bikagana nyakubahwa minisitiri w'igihugu Eh, iyo uhageze kugira ngo ubone aho wacukura ubwiherero santimetero mirongo itanu uba wageze ku mazi niho waje kuva na rya zina kubera ko abaturage batuye begeranye umwe agacura santimetero zingahe akayikoresha nka wese imvura yaba yaguye y'amazi akavayo ugasanga uyu muturanyi we ibyo akazana amakimbirane hagati y'imiryango igahora muri izo nduru iyo kwa minisita iyo nahageze uyu muturage uramutse arwaye nta mbirasi kugira ngo izamutabare ni ikindi
mu ijambo rye porofeseri anastase shyaka yatangiye asaba kubwizanya ukuri na cyane ko ngo hatari umwihariko ibibazo by'imiturire ingorane zibirimo ntabwo kangoro nacyo birariho hambere niho byahereye ntabwo ari aha byahereye nta nubwo ari aha bizarangirira siko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa kigali gusa n'ahandi turabifite ubwo ahubwo dutangire tuvuge ngo se ko dufite ibibazo binakomeye biremereye tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo rimwe na rimwe bimeze bite bishobora no gusharira ubundi aho ngeze ndabanza nkabaza abantu, murashaka ko mbabwiza ukuri cyangwa murashaka ko mbatera ipasi nigendere mushaka ko mbabwiza ukuri tuganire tubwizanye ukuri tubwizanye ukuri sibyo tubwizanye ukuri kuri nyakuri kandi mu bwubahane sibyo ibibazo biraho biri aho dutuye mu miturire nta nubwo twavuga ngo byose ni guverinoma izabi- leta izabikemura ntabwo kuko leta se ni nde? leta ni twe nimwe sibyo ni ugufatanya gusa icyo nasubiramo nkabahamiriza mwamfuramo nababwira ngo nimuhumure ntabwo muri imfubyi mfite igihugu kibakunda mfite leta ibakunda tuzagira ibibazo ariko ntabwo bizanyeganyeza uwo musingi dusangiye shyaka akomeza avuga ko kubaka igihugu ari urugendo ndagira ngo mbasabe ntimuzacike intege kubaka igihugu ni urugendo n'ibi turimo ubu ni urugendo turi mu rugendo rwo kubaka umujyi turi mu rugendo rwo kuvugurura uyu mujyi kuwugira mwiza turi mu rugendo rwo gutera imbere nk'igihugu cyacu turi mu rugendo rwo guhindura imibereho tugana ku mibereho myiza y'abatuye aha n'ahandi ntabwo ari aha gusa hari n'ahandi ni urugendo uru rugendo rero muri gasabo mufite akantu mwita ngo tujyanemo hano ka ngondo karahari ka tujyanemo birahari Ah, nimwumva se tujyanemo rero dukomeze tujyanemo naje kubasaba ngo amagambo abiri cya mbere ni muhumure humure tuze igihugu cyanyu kirabakunda perezida wa repubulika arabakunda arabifuriza iterambere humure kandi rizaza cyangwa benshi muranarifite murarikuzaho imitwe y'intoki ndababona mwararishyikiye abenshi murarifite murikomeze aho hari ingorane tujyanemo dufatanye turi gusubira inyuma aho ibibazo tutabikemura mu isogonda dukomeze tujyanemo dushakire ibisubizo mu mwanya abaturage bahawe ijambo mu bwisanzure busesuye higanje abadakozwa uburyo kwimuka uko biri gukorwa ku isonga haraza bwana jean dodiye shikama icya mbere ndagendera ku itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ni itegeko nomero mirongo itatu na kabiri agakoni bibiri na cumi na gatanu ryo ku wa cumi na rimwe z'ukwa gatandatu bibiri na cumi na gatanu ariko mu by'ukuri iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa kangondo gusa ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire ikindi cya kabiri nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kuko kuva uyu mushinga watangira watangiye duhatirizwa amazu kugeza na n'uno munsi muri rusange bitavuze ko hari abayashaka ariko nk'uko mubivuze mu ijambo mwatubwiye birumvikana ko ngo ntawe ugomba gusigara hano atagiye mu nzu mu busanza ibyo bintu mwaba mwarabitekereje gute iyo imurwa ryacu rigiye kumara imyaka ine nabazaga se nyakubahwa ubu koko igenagaciro ry'imyaka ine ryaba rigifite akahe gaciro kugeza uyu munsi kuko numva n'ubundi tukiri kubwirirwa kwimuka hagendewe ku gaciro ko muri bibiri na cumi na karindwi nari mfite n'ibitekerezo bibiri cyangwa ibyifuzo kugira ngo iki kibazo n'izi nduru zijyanye no kwimura abaturage b'i Nyarutarama zirangire nifuzaga ko itegeko ryo kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ryakubahirizwa uko ryakabaye ikindi cya kabiri hari umwanzuro w'inama njyanama y'akarere ka gasabo wafashwe ku itariki cumi n'eshanu z'ukwa kabiri ni ukuri uriya mwanzuro iyo uwusomye ubona ari umwanzuro uboneye uryoshye uvuga yuko uwemera inzu agomba kuyihabwa utayemera agahabwa ikindi itegeko riteganya njye ndumva ibi bintu biramutse byubahirijwe ntibicibwe ku ruhande abaturage b'i Nyarutarama twajya duhora dukoma amashyi kuko leta yaba yaradukoreye ikintu cyiza murakoze
mukavukire ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kandi amategeko kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umujyi
abadakurikiye mu kiganiro dusangira ijambo nabibutsa ko tukirebera hamwe umurundo w'ibibazo ku ngingo yo kwimura abaturage ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange by'umwihariko turi nyarutarama mu mujyi wa kigali kuri mikoro muracyumva eh bagira ubusa uretse shikama usaba ko amategeko yubahirizwa mugenzi we madame vestine wamurengeye we asanga ahubwo abategetsi badakunda amategeko batora watangije imigani cyane ariko nanjye nkura najyaga negera nyogokuru yari akunda kuvuga ngo ntihica umwami hica rubanda impamvu buriya bakunda kuvuga ngo ntihica umwami hica rubanda abantu bakugejejeho iki cyifuzo ni ukuvuga ngo baratuvugiye ntabwo twivugiye iyo baza kureka tukivugira tugahera mu mizi dutangira tukavugana namwe icyifuzo cyacu cyari kugerwaho bivuze ngo i- ibyifuzo byose babagejejeho baratuvugiye nta muntu n'utw- muri twebwe wigeze wivugira haba abakuru cyangwa abatoya muri twebwe umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo we ngewe ndi mu bantu basenyewe turahari uyu munsi turi kugenda dusembera kuko twari dufite ibintu uyu munsi njye nari mfite abana batatu biga amashuri amasegonderi uyu munsi bari mu rugo kubera ubushobozi bw'ibyanjye ntabyo njye n'ikibazo cyanjye narakijyanye kigera kure mvugana na meya wa gasabo njye nagiyeyo arambwira ngo umwana wanjye nimukure mu ishuri rihenze mugarure mu ishuri ritoya ndamubwira nta mahirwe aba agize kwicara ku iyo ntebe nuko wije mu ishuri ryiza njyewe nari mfite ubushobozi bwo kwishyurira abo banyeshuri kubera umutungo nari mfite uyu munsi umutungo wanjye uri mu mpapuro ziri muri gasabo njyewe nta deni ngira ndumva nta mpamvu yari gutuma imitungo yacu bayifatira ngo bibuze abantu bacu kwiga uyu munsi turumva tudashaka gutunga mayibobo ariko niba umuntu yari afite ubushobozi bw'ahantu hava ibihumbi ijana abana bakwiga umuntu afite ubushobozi uva ahantu hari ibihumbi ijana banki yamugana ikamuguriza uyu munsi banki ntituguriza kubera ibyacu imitungo yacu murayifite ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige icyo kintu njye cyarambabaje mukirebeho mukijyane kandi ikindi amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we nta- ntavogerwa ariko twebwe turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira niba twarabariwe muri bibiri cumi na karindwi tukamara imyaka imyaka ine tutishyuwe hakaba abantu babariwe muri bibiri cumi n'icyenda twegeranye akagari ni kamwe bakishyurwa hari n'igihe mwaherutse kutubwira ngo nta munyarwanda muzongera guha amafaranga mu ntoki aba bantu bayahawe baba ari abazungu baje gutura muri iki kindi gihugu nacyo mukirebeho mukidusubize murakoze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yabahaye igisubizo amategeko abereyeho igihugu akaberaho abantu kandi ko tubigenza ntabwo twica amategeko ntuzana twica Ah, ah. amategeko tuyagenderaho bakaduha kubaho neza atari ibyo biri buduhe bakaduha ejo heza bakaduha imikorere myiza bakaduha iterambere atari ibyo turayahindura iyo itegeko bigaragara ko ridatanga ibyo ibyo bira- birakorwa bigahinduka byumvikane neza rwose ntabwo leta yacu yakwica amategeko hari ahashobora kuba serivisi zitanoze nk'ibyo mutuvuze mutwagirije muti twari twasezeranye ko ibintu byihuta mutumajije imyaka icyo rwose nta nubwo mvuga amagambo menshi ndabona rwose izo serivisi zitanoze niyo natangiye mbabwira ngo muzatugaye guhera muzatugaye gutinda ariko izo serivisi nabyo nabibabwiye ngo turashaka noneho kuzinoza kuko nk'uko mwabyumvise amazu yuzuye cyangwa arimo yuzura nta nubwo ari mirongo itatu ku ijana y'ayo twifuza kubona igice kinini ni ikiri imbere iki ni igice gito niyo mpamvu navuga ngo n'ibisigaye noneho reka tubikorane ari ukubaka tubijyanemo icyo nimukinyemerere kuba hari serivisi zitatanze zitagenze neza muri ntuza ziri gutuma dutana cyangwa zidutesha umurongo wo kuvuga ngo n'ubundi dukomeze dushaka dufatanye gushaka ibisubizo ntabwo natwe ziduteye ishema kuko byagombye kuba byarihuse ariko ntibyihuse amategeko ko mwayavuze tura- turayazi turayubaha ariko tukazirikana ko ni ay'igihugu cyacu ni ayacu namwe ni twe abereyeho kugira ngo tubeho neza hari n'aho biba bitari nyirango nta tegeko rivuga ko gutura mu gishanga byemewe cyangwa itegeko ryavuga ko kubaka mu kajagari byemewe muzarinshatire kandi iyo bitemewe biba bibujijwe kandi iyo bibujijwe ntibikorwa kandi iyo tubikoze ubwo tuba twishe amategeko iyo tujya muri ibyo turaza gusanga abantu bari aha nka mirongo inani ku ijana niba batarenga bitubahirije amategeko Eh, mureke rero ayo mategeko tuyubahe tuyarekere atu- aturongore mu bindi mu mibereho yacu no muri buzima busanzwe na politiki twiyubakira igihugu dushaka n'ibisubizo ariko n'udusitikinga hariya birabanza ritwasi tuzi gusanga dusigaranye niba muri abantu igihumbi harimo abantu ijana na makumyabiri baganira nayo abandi twese tukicwa n'ipfunwe tukajya munsi y'akabari ntabwo icyo ari cyo gisubizo numva twashakira ahangaha tugomba gushaka uburyo tubikora tugakemura ibibazo amategeko tukayifashisha nk'uko natangiye mbibabwira ko hari bake bagaragarije mu ruhame ko bemeranya n'uyu mushinga wo kubimura bagenzi babo barabakomereye bavuga ko nta n'imitungo bahafite natwe tuba tugomba gufatanya nk'uko babitubwiye ngo tujyanemo dukore ibintu bifite ukuri ni byiza bitatubangamiye bitabangamiye akabazo gato cyane yewe n'indakwibariza ntakwibarizaga ahubwo urufunguzo rw'iyo nzu waruzanye guru minisita nongera mwibariza ikindi kibazo kibaza ngo biramutse bibaye ngombwa ko twemera kugenda ni ikihe kintu mwadufasha turamutse tugezeyo nk'umugenerwabikorwa nkurikije uko gahunda zagiye zigenda zikurikirana naje gusanga ko bifitiye uwo ari we wese muri twebwe akamaro igihe yabyakira nk'ibye koko nkumva muri aka kanya uwaba yumva bitaramunyura atashakira igisubizo hano ahubwo yabanza akabyumva neza akumva umumaro bimufitiye
mureke buri wese avuge twumvikanye kubahanara mureke buri wese avuge twe kugira uwo tuge- tunigana ijambo ni uburenganzira bw'umunyarwanda bwo gutanga igitekerezo cye sibyo nta watutse nta wasesereje mureke twese twumvikane ibikorwa biriho bitegurwa n'urwego rw'igihugu ntabwo ababitegura ari uko badafite ibitekerezo bikora kandi nkumva ko buri wese muri twebwe yabyumva mu buryo ababitegura babona umumaro wabyo mu gusoza nasabaga ubuyobozi budushyigikira muri iki gikorwa kongera umurava iki gikorwa kigashyirwa mu bikorwa bwana pidanse rubingisi utegeka umujyi wa kigali aragaruka ku bufasha ku bazaba bimuka abandi babasabye bati mwaduhaye urufunguzo ryari hari ibisabwa by'ibanze byo bari busange mu nzu bibafasha ari uguteka cyangwa se uhageze bwa mbere atari buhita ajya ku isoko yahita akenera iki ibyo biri gutegurwa ndetse n'uburyo buzabimura ndavuga transport nayo kugira ngo bazashobore kugezayo ibyo batunze mu nzu n'ibyo basangayo bitabagoye ndetse n'ibiro bishinzwe imibereho y'abaturage ndavuga social birahari birateguye kugira ngo nk'umuntu wimutse eh, mudugudu aba ahari babakire babafashe gukora iyo integration y'ahantu bimukiye bwa mbere ndetse eh, no kuba bashobora kuba bari kwegerana na bagenzi babo bagiye guturana bihabanye kure ariko n'igitekerezo cya madame merita mutangiza hari umuntu wemeye ayo mazu rwose wumva ashishikajwe no kujyayo ariko ndagira ngo uwayemeye nawe yumve ko umutungo w'umuntu hari ntavogerwa ntabwo ushobora kuntekerereza kuko njye njya gutura no kubaka mfite uko natekereje kandi twese turashaje turi gukorera ejo hazaza h'abana bacu aho dutuye ni inyungu rusange kandi leta ni umubyeyi wacu ariko nkibaza ese aha hantu dutuye ko mugiye kuhadukura ni ikibuga cy'umupira kigiye kuzabaho muzahagera pisine kubera ko ari ahantu habi hataturwa abantu sinzi icyo ngicyo wenda ahantu bari kuvuga bati rwose mutugire vuba muduhe n'impamba birashoboka urajyayo kuko wenda nta ni- nta n'ubundi buzima nta n'umwana wundi ugira kuharyama rwose ntacyo bigutwaye itegeko ni kiriya amategeko y'u rwanda yaratowe twagiye mu nteko nshinga amategeko tujya guhindura ingingo y'ijana na rimwe dushaka kwitorera umubyeyi wacu kandi hari impamvu nyinshi zishobora gutuma tumutora twaramutoye turishimana n'uyu munsi turiho kubera ko yatubaye hafi aratubungabunga tujya mu nteko ishinga amategeko turahicara twose twumva tuguwe neza madame mutangiza agakomeza anagira icyo avuga ku magambo ya gitifu karamuzi nyakubahwa minisitiri hano abaturage ba Ki- ba nyarutarama dufatanyije twizaniye amazi turayazana ubu umuturage urwo ku rundi hari amazi nyamara gitifu yavuze ngo ntabwo wabona aho unyura twe twizaniye amazi tuyashyiraho twizaniye amashanyarazi tuyashyiraho mwe muretse mwe muretse tujye tuvuga ibintu bifatika yavuze ngo tubwizanye ukuri iri shuri rijya gutangira kubakwa uvuga ko mbese nyomuzi twaryubatse ku nkunga z'abaturage turabanza turiyegeranya kuko twari dufite ikibazo cy'abana bacu bajya kwigira kure iri shuri turaryubaka iri shuri rigiye guhindurwa badukoresheje inama dukora umuganda untumyerese y'amafaranga natanze yo kubaka iri shuri nayikuzanira ibikorwa remezo twarabyizaniye uyu muhanda bari kunyuramo uyu munsi wa none cyakora gitifu w'umurenge yihangane kuko mu by'ukuri ni mushyashya ntabwo azi amateka ya nyarutarama ariko nyarutarama turatarama ntabwo ayazi ntabwo ni ukuri reka mbabwire ntagire umuntu umwibazaho ngo ducukura ngo metero ya mirongo itanu ngo gute umugore w'ababyeyi hano turasobanutse ntabwo mbeshya pe ibyo byose twabigezeho kubera iki kubera ubuyobozi bwiza kubera ko hari ibihe twanyuzemo amasaka ntiyaduhisha imvura ntiyaduhisha inkotanyi zirakora uyu munsi wa none ubuzima dufite turabukesha nyakubahwa perezida wa repubulika ni ukuri kw'imana turabumukesha ariko niba inteko ishinga amategeko yicara hariya igatora amategeko ikayubahiriza kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera ntibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu ntibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe ntibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye kuko dukunda igihugu cyacu ntabwo turwanya igihugu ntabwo turwanya leta nta myigaragambyo dufite ntaki ariko icyo tuhagazeho ni umutungo wa buri muntu kandi buriya n'ikivuga ni ikiri mu nda ese kuri kumbwira ngo ninjye muri iyo nzu ugira ngo ndaje muri iyi taje mu gitondo abana banjye nkasanga bagiye gupfumura mugenzi wanjye uri munsi undushije ubushobozi aho ntiwagaruka gukemura ikibazo utari bushobore ese ko ibintu byakomeye ba nyakubahwa abayobozi ko umuntu nta n'intege tukigira n'amashuri kigiye ko ahenze ko ujya no mu cyaro ugasanga imisozi iri yonyine mwese tukagenda tugahinga uyu mujyi muri kuduhatira bibiri na mirongo itanu buriya tuzawushobora mudushyira hariya muri ariya mataje mushingiye ku cy'ejo hazaza hacu kandi nubwo turi kuvuga gutya rega ziriya nzu natwe buriya twazubaka ntimuzibone ziriya nzu rwose iriya nzu iri hariya ntabwo twananirwa kuyubaka mukavukira genda kumva muvandimwe ariko se nkugire nte ariko se nkugire nte
hari bimwe mu bibazo abagomba kwimurwa babaza abagombye kubasubiza bakumirwa nk'ibi bwana jean claude wamungu abaza minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muvuze ko ku cyumweru aba mbere na mbere bazimuka nyakubahwa minisita hari abantu benshi bafite ibisaswa bitari byiza hari abafite matora zishaje ese birakwiye ko umunyarwanda azimuka nta kamatora agashyashya afite ku buryo yagenda mu busanza wamugani nk'umuntu wemeye inzu n'abaturage bakabona ko amanutse bakabona ko ari intore atazagera mu busanza bagasanga afite akantu ka kandi umuntu ajyamo hari muri gereza cyangwa n'ariho hose ko muri iyi minsi kovide yateye imaze amezi umunani bose bakenye nta muntu ukihagararaho murabateganyiriza icyo abantu bamaze kwemera amazu bazagenda nk'intore bazagenda nk'ibigwari bazagenda bameze neza ese ni bangahe ababyemeye ni bande natwe ngo tubahe umugisha ikindi ni ukubona yuko abazasigara muzafatanya gukata sima kugira ngo n'abandi bagende ese minisita abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi baba bifitiye umufuka baza muri iyo etaje aho ngaho bizagenda biti cya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi hakaza undi muntu hariya hepfo mu gishanga hepfo hegera uruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka igenagaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo aba bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute murakoze
ubushakashatsi bwa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu buvuga ko kwimura abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange bidakurikiza amategeko uku niko madame marie claire mukasine ukuriye iyo komisiyo abisobanura komisiyo rero isanga kutubahiriza uburenganzira bwo guhabwa indishyi ikwiye mu gihe gikwiye bigira ingaruka ku mibereho myiza y'abaturage kuko baba barakuwe mu mitungo yabo cyangwa bayirimo ariko batemerewe kugira ibikorwa by'igihe kirekire bakora bigatuma hari ababura ubushobozi bwo kwishyura ibyangombwa birimo nk'uburezi ubuvuzi ifunguro n'ibindi komisiyo rero isanga abimura abaturage kubw'inyungu rusange bagomba rwose kubahiriza
mbona nkubone hari n'abadatinya kurahira bakarenga bavuga ko nihadakurikizwa ibyo amategeko ateganya batazimukira mu nzu bagenewe madame donatire cyiza njye ku giti cyanjye mfite abana bane banjye nabyaye nkagira babiri b'imfubyi ndera nanjye n'umugabo umurenge wa remera ndibaza bampaye ishi- mfite seretifika yo ku murenge ko ndi umubyeyi w'impuhwe izo mpuhwe ndacyazifite ntaho zagiye nkaba mvuga niba mwarashyize ku rutonde rw'abantu bazajya muri shamburete ku giti cyanjye dore ndi imbere yanyu ntayo nzajyamo kuko ndacyafite umuco nyarwanda ndacyari muto sinshaka gutandukana n'umugabo nashatse kandi sinshaka ko umukobwa wanjye n'umuhungu wanjye bazabyarana sinshaka nabo bana nareze bakiri bato ko mbirukana iwacu mvuka nabonaga abahungu baryama ukwabo abakobwa ukwabo abahungu bagatinya no kugera mu cyumba cy'abakobwa none sinzi ukuntu nzajya kuryama hariya ngewe na munyaneza fideli sengiyumva na na wase bakaryama hariya ntabwo mbyumva ngewe rwose mwuka byaramwe mu bagaragaza iby'iki kibazo barimo n'abayobozi mu nzego z'ibanze madame antoinette mushimiyimana ni mutwarasibo muri kangondo ya kabiri mu basuye inzu mu busanza nanjye ndimo ariko imiterere yazo nasanze idakwiriye ko yaturwamo n'umuntu w'umunyarwanda ufite umuryango wabyaye abana b'ibitsina byombi ibyo ndabigarukaho nko mu ibaruwa nandikiye akarere ka gasabo kakimara kuma igenagaciro njye ninjiye mu itegeko ry'umuryango narabandikiye mbabaza uburyo umuntu- iyo nzu umuntu azayibamo cyane nk'iyo bise sitidiyo cyane ko abenshi twashyizwe muri ibyo byiciro nashimishijwe n'ejo bundi n'ubwo uko senateri yabisubiyemo wizeye imana icyo kintu duka mwaracyumvise izi sandi bazanye hano twese turi bakuru twarabyaye nkanjye mfite umukobwa w'imyaka cumi n'umunani mfite umuhungu w'imyaka cumi n'itandatu mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo muzi n'ibibera mu buriri iyo umugore atabyubahirije arasenya reka nyigaruke ko n'abasenateri badusuye hano bananiwe kukinsubiza nta muyobozi n'umwe ntakinsubiza kereka ari perezida ubanza ariwe uzakinsubiza ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba hanyuma hagati aho ikintu kindi kibabaje muri iyi minsi harimo kuvugwa ababyeyi bafata abana babo ku ngufu abagabo bafata abana bandi ku ngufu abasambanya bashiki babo kandi abenshi tubana n'ababyeyi bacu ese ntimwamugiye guha polisi akazi katari ngombwa ese ribu ntigiye gufunga abantu b'inzirakarengane bitewe n'uko mu badutekereje kudutuza mu miturire itatunyuze babigizemo uruhare turi midugudu ine hari kangondo ya mbere ya kabiri hari kibiraro ya mbere n'iya kabiri muri iyi midugudu iri muri nyarutarama hari umudugudu umwe urimo wishyurwa amafaranga kandi nawe wimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange ese ni irihe tandukaniro rya kibiraro ya mbere n'indi midugudu itatu isigaye ku buryo bamwe bahaga amafaranga twe ntituyabone kandi twese du- dutuye mu gihugu cyacu twese twarakoreye igenagaciro
mukavukira ntumbaze umwanzuro w'ibyo bibazo ibiganiro byarangiye ntacyo bigezeho gifatika maze porofeseri shyaka utegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yizeza ko bizakomeza mu bindi bihe uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruka twongere tubiganireho ariko dutere intambwe niba hari utanyuzwa kigononwa dore ko kariya nubwo yavuze mirongo itatu yabivuze ariko mirongo itandatu ndumva nanjye nkigononwa ntacyo tuzongera tubiganireho siko bimeze ra tubiganireho ariko twumvikane ngo ibi bibazo ni ibyacu ibibazo biri aha abenshi babigizemo uruhare muri mwe natwe n'abayobozi natwe hari uruhare dufitemo ariko igihugu twese icyo kidusaba ni ukuvuga ngo hanyuma se intambwe iyo ntambwe rero tugomba kuyiterana sinzi niba hari dusoreza ahangaha hari uwaniga nsohotse tukazongera ubutaha byaba ari byo Ha- hari ibindi bi- nayo ko bigiye kuba byinshi ntabwo mushaka ko nzangaruka ndabona hariho nsoreje ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi ari nabateguriye ijwi rya amerika izakomeza gukurikirana ibibazo byo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange nshimiye buri wese ku musanzu we muri dusangira ijambo ndetse namwe mwari mudukurikiye mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda zacu mwari na ehe bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira